Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe migano vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera ku yagezeho irya nino kw'isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ahagezweho hirya no hino kw'isi turatangurira ku mugabane wa Afrika muri Ethiopia abaroberi bo mu ntara ya Tigre bavuze ejo ku munsi w'Imana ko biteguriye guhagarika intambara hamwe n'umugambi w'amahoro urongowe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Iri tangazo rikuyeho intambamyi yabuza ko haba ibiganiro hagati y'abo baroberi na leta ya Ethiopia. Intambara ibiganiro byo kurangiza intambara igira imara imyaka ibiri rishizwe ahabona mu gihe amakungu yari mu makenga y'imirwano imaze ukwezi yongeye kwaduka ariko ntacyo leta ya Ethiopia yashotse ivuga kuri iri tangazo ry'abaroberi bo muri Tigre ikaba yari yavuze ko nayo yiteguriye ibiganiro atakibanje gusabwa umwari TPLF w'abaroberi muri Tigre gushika ubu wari waranse uruhara rwa Olusegun Obasanjo intumwa ya bumwe bwa Afurika mu karere k'ihembe rya Afurika umuhari TPLF wamwagiriza kuba yegereye ubushikiranganji bwa mbere bwa Ethiopia n'uburongoye Abi Ahmed iri tangazo ryeje ku munsi w'Imana rivuga kandi ko intumwa za TPLF zigizwe n'umuvugizi w'uwo muhari ari we Getachu Reda hamwe na Generale Tsadane Gebretano wo mu gisirikare ca TPLF izo ntumukari zibiri ziteguye kurungikwa muri ibyo biganiro bidatevye ku mugabane wa hanze y'umugabane wa Afrika muri leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi w'Imana haributswe ku nshuro ya mirongo ibiri n'imwe abantu bagera ku bihumbi bitatu bahitanywe n'ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na rimwe ibitero byagabwe ku cyicaro gikuru cy'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi i pentagone hano i washington new york hamwe n'ikindi cyabereye muri leta ya pennsylvania abo bihevyi bakoresheje indege zine za gisivile bica abantu hafi ibihumbi bitatu abategetsi n'imiryango yaburiye ababo muri ivyo bitero barahuriye aho vyabereye bibuka ababo perezida Joe Biden yashikirije ijambo ku bushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Pentagone aho yari yavuze ko Amerika izokora ibishoboka vyose kugira ikingire abanyamerika nayo mutambukanyi wiwe Jill Biden yagiye muri Pennsylvania kwifatanya n'ababuze ababo nawe icegera ca perezida Kamala Harris aja i New York
Washington ijwi rya Amerika mu makungu kandi mu bwongereza ikiziga cy'umwamikazi elizabeth wa kabiri ejo kuimana niho cyakugwa ku nyubako ya belma balmoral muri scotland aho yasandabiye ku munsi wa kane kijyanwa mu gisagara ca edinburgh ikiziga ciwe gitwawe muri katedrale yitiriwe umweranda giles muri ico gisagara ca edinburgh abanyagihugu bazohabwa akaryo ko kumwunamira ubwa nyuma inyuma y'imyaka mirongo irindwi yari amaze ari ku ntebe y'ubwami ku munsi wa kabiri kizoca gitwarwa n'indege i Londres ku mugwa mukuru w'ubwongereza amaziko yiwe ategekanijwe ku munsi wa mbere ku itariki ya cumi n'icenda y'uku kwezi kw'icenda nyene azoshingurwa mu itongo ry'i Windsor ni hafi y'ahashinguwe umugabo wiwe Philippe hari mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibimenyeshamakuru vyo mu Bushinwa bivuga ko umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihugu yiyamirije ibihano vyafatiwe Uburusiya mu rugendo arimwo muri ico gihugu itorokanzo ry'amakuru rya leta y'Ubushinwa Shinwa ryavuze ko Li Zanchu yasavye ko haba ugukorera hamwe hagati y'ibihugu byabo bibiri kugira bagwanye ibihugu byo hanze byivanga mu mikorere y'ibihugu byabo hamwe no kurwanya ibihano bitagira ishingiro yabivugiye mu mubonano yagiranye n'abashingamateka b'uburusiya umukuru w'inama nshingamateka y'ubushinwa yarabonanye kandi na perezida wa vladimir putin arongoye uburusiya uyu mutegetsi agendeye ubushinwa mu gihe muri uku kwezi nyene perezida putin na perezida shi jinping y'ubushinwa bategekanya kuzobonanira mu nama y'ako karere ka aziya izobera muri uzbekistan ruzoba rubaye urugendo rwa mbere perezida shi jinping akoze hanze y'ubushinwa kuva hateye umugera wa korona mu ntango za bibiri na mirongo ibiri ikimenyeshamakuru jenuwa cyavuze ko uburusiya bwifatanije n'ubushinwa mu kunegura urugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka ya amerika nancy pelosi aherukamwo muri tayiwane rikaba rizinga ubushinwa buvuga ko ari ubutaka bwabwo
washington ijwi ry'amerika
ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu bwongereza bwemeza ko ukraine iriko iratera intambwe iboneka mu kwisubiza uburere butandukanye uburusiya bwari bwarigaruriye ingabo za ukraine zemeza ko zigaruriye igisagara ca izium uburusiya nabwo bukemeza ko bwavuye muri ico gisagara ariko buvuga ko bwahavuye ku bushake bwabwo abasesenguzi batangaza ko ukwisubiza ico gisagara ari intambwe ikomeye kuri ukraine kuko biganisha ku kwigarurira inzira y'indarayi uburusiya bwacishamwo ibikoresho n'ibifungurwa by'abasirikare bayo bamaze amezi arenga atandatu ku rugamba muri Ukraine uburere ingwano yakazemwo burimwo akarere ka Donetsk abasesenguzi bikeka ko uburusiya bushobora kurungika izindi ngabo muri ako karere
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguruka uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri cano makuru uganda hibandanya kwirukana abanyagihugu ba kongo bahungiye ku mipaka itandukanye ihuza ico gihugu na uganda kuko inone abanyagihugu bataja makambi bagashima kuguma ku mipaka ukumva ngo barenda kuja mu nkambi ariko njewe abana ntabajana irucuro kuko ntonabona itike yo kugera gute abavana ibicura kuko nyakabanda atabiryo bihari bihagije byo kutubeshaho aba ni bamwe mu banyagihugu ba kongo bari ku mipaka ihuza ico gihugu na uganda iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu gihugu c'u rwanda urwego rujeje iperereza rwahagaritse umunyagihugu yageranije igikorwa ca leta co kwimura abanyagihugu batandukanye no gukora jenoside ido nido hino nkuru nayo nyene ni mukanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu nogere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nenda bice ku masonga nkitangura mu kanya uganda ibandanya kwirukana abanyagihugu ba kongo bahungiye ku mipaka itandukanye ihuza ivyo bihugu bibiri ijwi rya amerika ryarungitse umenyesha amakuru wacu ignatius bahizi ku mipaka ya bunagana na busanza kuturabira uko icuka cifashe abasaba ubuhungiro barenga ibihumbi makumyabiri nibo bamaze kwirukanwa ku mipaka itandukanye hagati ya uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo guhera mu cumweru gishize ubwo abashinzwe umutekano wa Uganda batangiye iki gikorwa nk'uko umukuru w'inzego zishinzwe umutekano w'akarere ka Gisoro Gahanyu Rubibi n'akarere ka Rucuru Shafiki Sekande abitangaza abasaba ubuhungiro baturuka muri Kongo babaye intandaro y'umutekano mu ku ruhande rwa Uganda batangira kwangiza ibidukikije ndetse no kugira isuku nke ati kandi n'amategeko mpuzamahanga ntabwo yemerera impunzi gutura hafi y'igihugu zihunga imfungire ahanshalo n'abantu emitwaro ibiri na rwenda ati kugeza ubu tumaze gukura ku mipaka itandukanye impunzi zirenga ibihumbi makumyabiri na kimwe zari zituye ku mipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko tuzakora iki gikorwa kugeza igihe tuzabavanaho bose turasaba abayobozi b'inzego z'ibanze gufatanya natwe muri iki gikorwa no kutwereka aho hose impunzi zihishe tuzatangira gufata abakira impunzi mu mago yabo ndetse n'abazikodesha amazu ibyiza bazibwire gupakira ibyazo zije mu nkambi y'inyakabande cyangwa zisubire muri kongo aho ireze nyakabande ubu bigaruke rigaruka yo kongo uyu mukuru w'umutekano wongeraho ko abo bantu bari bimukiye ku mupaka batazwi na guverinoma ya uganda bityo bakaba batarigeze bafatwa nk'impunzi kuko abasaba ubuhunzi nyabo bagomba kuja mu kigo cy'impunzi cya nyakabande kwiyandikisha avuga ko benshi muri aba bahisemo gusubira mu gihugu cyabo hafi na rukiro aho leta yabo yashinze inkambi y'abantu bahungira imbere mu gihugu icyakora zimwe mu mpunzi zagaragaje ibitekerezo bitandukanye ku cyo gusubira muri kongo haba mu karere kagenzurwa n'abarwanyi ba mama makumyabiri na gatatu mu gice kirimo igisirikare cya leta cyangwa inyakabande mu nkambi none rero ndi kumva ngo barenda kuja mu nkambi ariko njewe abana nto ntabajana irucuro kuko nto nabona itike yo kujya gute yabavana irucuro ariko nyakabande ntabona uko wenda naja gukorera n'umuntu ibihumbi bitanu nkajana ajana umwe umwe ari ukugamba ngo ni uguhunguka gavumenti ya- ya- ya bano bagabo bariho abangaba bano bafashe kino gihugu bano ayimuventuro bano baturage nabo ntabari bayanze ariko inkoni kuvuga ngo baje kongo bakabakubita bakabatoteza nabi kubakoresha uburetwa none ba- n'abaturage bo no kuvuga ngo ntibaje nyakabande be bari hano bari kuja guhingayo utwaka twabo just bakaza hano bagahinga bagasubirayo kuko nyakabande nta biryo bihari bi- bi- bihagije byo kutu byo kutubeshaho dushaka tuje urucuru niyo hari ibiryo byinshi niyo hariho n'ubufasha bwinshi umuyobozi w'umujyi wa bunagano hano rubibi na kongo bwana isimayili ndayambaje avuga ko kuvana impunzi aho hantu babyakiriye neza kuko zimwe muri serivisi nk'isuku zari zidahagije ku bwinshi bw'abantu bari bahasanzwe n'abahunga kandi akaba ibidukikije byari byatangiye kwangirizwa ku buryo burenze turabashimira cyane kuko wari umutwaro ubunagana tawuni kanso yikoreye uburyo twebwe twatekerezaga ngo gavumenti bumwe ntabwo idutekerezagaho Turi- babaye babishobora bakomeze badufashe gukora isuku ryo muri bunagana amakuru y'umutekano hakurya y'umupaka mu karere ka rucura avuga ko ibintu bikimeze nabi ku buryo inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu hamwe n'igisirikare cya congo frdc begeranye akaba barebana y'ingwe akabimirwana ishobora kongera gutangira igihe icyo ari cyo cyose abategetsi ba uganda bavuga ko kuva aho umupaka wa bunagana wafungiwe na guverinoma ya- nyuma yo gufatwa n'inyeshyamba abanyekongo benshi ndetse n'abandi bagerageza kugera mu mujyi wa rucuro ubu bakoresha umujyi muto wa kitagoma muri busanza ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda Ignatius Rahizi urakenuye urwego rujejwe gukora amatohoza mu Rwanda ruribe mu mpfunyapfunyo rutangaza ko rwataye muri yombi umunyagihugu yitwa Shikama Jean de Dieu yagirije leta gukora jenoside ibindi kuri no nkuru ramugezi wacu Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib niwe watangaje aya makuru murangira atiye ruvugira uru rwego yabwira dijwi rya amerika ko uru rwego rwaraye rufashe bwana shikama jean dodier ukurikiranyweho ibyaha byo gupfobya jenoside rib yafashe kandi ifunga shikama jean de dieu ukekwaho ibyaha bibiri aribyo gukurura amacakubiri n'icyaha cyo gupfobya jenoside shikama jean de dieu yafashwe nyuma y'uko akwirakwije amajwi ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikanaga agereranya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo icyenda na kane n'igikorwa cyo kwimura abantu batuye mu midugudu ya kangono na kibiraro byo mu kagari ka nyarutarama umurenge wa remera mu karere ka gasabo ubu afungiye kuri sitasiyo ya remera iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha hashize imyaka itanu humvikana ibibazo hagati y'abaturage batuye mu kagari ka nyarutarama hazwi nko muri banyahe umujyi wa kigali wakomeje gusaba abaturage kwimuka uvuga ko aho batuye ari mu manegeka ndetse ko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga shikama jean dodier na bagenzi be bagiye bumvikana kenshi bavuga ko batazimuka mu mitungo yabo badahawe ingurane ikwiye uyu mugabo yatawe muri yombi kuri wa gatandatu nyuma y'amajwi yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aho agereranya jenoside yakorewe abatutsi n'igikorwa cya leta cyo kubimura mu butaka bwabo uzumva ubu butumwa ndi gutanga wese akazumva ababanye twarapfuye cyangwa turiho cyangwa tutakiriho azamenye ko leta y'u rwanda yateguye jenoside kuri banyehe banyehe bayita amanegeka kubera ko ari ubutaka bukenewe kandi bugomba gukorerwaho ibikorwa bikomeye twakorewe ivangura na leta y'u rwanda ariko si impamya ko ibi bintu ari ibintu bi- biyobowe na perezida wa repubulika kubera ko baramubeshya nyuma y'iki gikorwa abayobozi banyuranye bazindukiye mu bitangazamakuru bya hano mu rwanda basobanura iby'iki kibazo madamu solange muhirwa umuyobozi w'umujyi wa kigali ushinzwe igenamigambi n'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi yasobanuye ko kugeza ubu mu ngo zirenga igihumbi magana ane zabaruwe mu bari batuye muri kariya kagari ka nyarutarama izigera kuri magana atandatu zamaze kwimukira mu nzu zubatswe mu busanza gusa hakomeje kumvikana abaturage bagaragaza ko batifuza kwimukira mu busanza ahubwo bakwiye guhabwa amafaranga bakajya aho bashaka bakajya kuguhereza inzu y'icyumba kimwe na salo nkanjye n'urugero mfite abana batatu nkagira umukozi nkagira n'abavandimwe banjye buri wese yari afite umwanya we yari arimo mu rugo rwanjye yewe bakaba barambariye shamburete shamburete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batarunze abana nabo mu nzu batinyagambura bataryama uko bikwiriye ese umuvandimwe usuye yaryama gute ariko kugeza iyi saha nari mfite ahantu nisanzuye njyewe icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakamu- bakanshyira mu byo njye nkeneye bakampa amafaranga umuyobozi w'umujyi wa kigali ushinzwe igenamigambi n'imitunganyirize y'umujyi yumvikanishije ko bahisemo gutuza abaturage kugira ngo bace akajagari mu miturire y'umujyi iyo wimuye umuntu wari utuye mu kajagari ukamuha amafaranga uba ukemuye ikibazo cy'ako gace ako kanya ntabwo uba ukemuye ikibazo cy'imiturire mibi cy'uwo muntu niyo mpamvu twatekereje tuti ariko se ubundi uyu muntu twimuye muri ino miturire y'akajagari tukaba tugiye kumuha amafaranga arajya hehe ese aya mafaranga tumuhaye muri iyi kigali yabasha kubona ahantu ya- yakubaka cyangwa yagura inzu cyangwa yagura ikibanza ariko ari ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwe cyangwa ubuzima bw'umuryango we mu kaga turashaka ko bakomeza bagatura muri kigali ariko bagatura neza niyo mpamvu hafashwe umwanzuro wo kuba twabubakira iyi gahunda yongeye gushyirwamo ingufu mu gihe muri ibi bihe mu gihugu hatangiye kugwa imvura leta ikemeza ko igiye gukomeza gahunda yo kwimura aba baturage umuvugizi wa leta wungirije arimo kurarinda kuri televiziyo imwe ikorera hano mu mujyi wa kigali yabivuze kuri iki cyumweru ikigiye gukorwa n'igisanzwe gikorwa bamaze imyaka baganira basobanura banabishyize mu bikorwa uyu munsi noneho hari amazu yuzuye arenga magana atandatu ngira ngo ashobora kujyamo imiryango yose isigaye hariya niba ntibeshye igihe kirageze rero yuko bishyirwa mu bikorwa iyi gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu itatu ya kangondo ya mbere kangondo ya kabiri na kibiraro ya mbere iyi midugudu iri mu karere ka gasabo umujyi wa kigali yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho abaturage basabwaga kwimuka bakava mu mazu byavugwaga ko yashyira ubuzima bwabo mu kaga abayobozi banyuranye bakomeje kujya gusobanurira abo baturage akamaro ko kwimuka bakava aho bita banyahe ariko kugeza ubu bisa nk'ibyananiranye kuko hakiri imiryango imwe n'imwe ikihatura bamwe babashije kwimuka bagiye kumara imyaka ibiri batujwe mu busanza ni mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali abandi barimo shikama jean dodier wafashwe kuri uyu wa gatandatu bakomeje gutsemba ko batazava mu byabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru ya kino gitondo umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri hazoshingurwa i londres mu bwongereza kuwa mbere w'indwi iza hazohora igenekerezo rya cumi n'icenda uno munsi kuwa mbere ikisiga ciwe kiza kujanwa muri katedrale nkuru ya ekose yitiriwe umweranda gilles aho umuryango uza kumugandarira mu nyuma abatandukanye bakamwunamira ikiziga ciwe kizova muri iyo katedrale ejo kuwa kabiri kijanwa ku kibuga c'indege cerekeza i londres aho azoshingurwa na iteka kuva muri ekose kugera i londres azoherekezwa n'umukobwa wiwe ana bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwa nyakwigendera elizabeth wa kabiri tubibaze mugenzi wacu nairobi elojurika neza umwamikazi elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'ubwongereza bakiriho uyu munsi bamenye azwi nk'icyitegererezo cy'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'abongereza imbere y'uko anamenya y'uko azohava umwamikazi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'indwi ahimbaza imyaka mirongo ibiri n'umwe y'amavuko yatanze ibiganiro ku mbonesha kure avuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze y'umugabane wa buraya mu gihugu cya afurika y'epfo I declare before you all that my whole life ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi canke burebure buzobitangira bunitangira inda yacu y'ingoma ihambaye twese dukomokako to which we all belong.
uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirangoma philip yavukiye mu gihugu c'ubugiriki ku myaka mirongo ibiri n'itanu elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa samuvyara george wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga mirongo irindwi umwanya yagabishije ku kaga ko gutahakanuka ivyiyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho tw'ivumbura rya none ubwa mbere yandika ku rubuga rwa twitter hari mu bihumbi bibiri na cumi na kane ni ibintu bikatagezeho yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'iby'ibwami richard fitz williams
nk'umukuru wa commonwealth umwamikazi hari ibyo yabazi kuba bya kera ni nk'akahise kagoye kwiyemeza kuko uyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni ku byerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango
umwamikazi elizabeth yaserukiye ubwongereza mu bucuti n'abo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge ubungane na demokarasi mu buntu ahangana n'abatabikoze umwamikazi ntiyarabuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'umwongereza rihitagisi urupfu rw'umuganwakazi w'icamamare diana kabaye akaryo kubamurwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankabwira ico akoze aho yagira ico abwiye igihugu hari mu kuri kwinshi
ibyo ndababwiye ubu nk'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha icya mbere nshaka kubaha diane ubwanje yari ingabire idasanzwe nk'akiremwa muntu
umwana umwuzukuru wiwe umushikirangoma william na kate middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cane igihe umushikirangoma harry yabirana n'umukinyi w'ireresi w'umunyamerikakazi michael elizabeth yari ku isonga ry'umuryango uboneka nk'ujana n'ibihe wari urangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima ariko hari ibihe bibi biwurindiriye umuhungu we wa kabiri umushikirangoma philippe yakozwe ko amatohoza ku migenderanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana haruna na megan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagiriji by'amacakubiri yafatiye ku rukoba urupfu rw'umushikirangoma philippe umugabo wa elizabeth mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe rwasize igicapo gihoraho umwamikazi yifashishije igandaro mu gihe ikiza c'umugera wa virusi ya korona cariko kirandagata mu ihanga ryiwe mu kwa cenda yemeje umushikiranganji wa mbere agira cumi na gatanu wo ku ntwaro yiwe igikorwa ca nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro umwamikazi elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura vyo kw'isi ikiraro hagati ya kahise k'ubukoroni bw'ubwongereza na kazoza k'ico gihugu nk'umufatanyabikorwa mu isi itandukanye cane rwose niyo yavukiyemwo agendera ubudagi mu bibiri na cumi na gatanu yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya In our lives, Mr. President, we have seen the worst mu buzima bwacu nyakubahwa perezida twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugumye inyungu z'inyuma y'intambara y'isi mu mugenzi wa cami mu bwongereza yo elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe charles yitegurira kwima ingoma
ijwi rya amerika umwanya ni uw'imikino na siporo turahera mu burundi ariganwa ry'uburundi umupira w'amaguru ejo kwa mungu ariho ryasozera indwi ya gatanu mu mahiganwa ya afurika naho ahuza imirwi bumamuru yatsinze ibitsindo bitatu ku busa izi nkuru zose turazibaza mugenzi wacu i kigali mu rwanda desire hatungimana umugwi wa frambo di centre kuruno w'imana mu gihugu cya tanzania niho wakiniye kubera mu burundi atakibuga gihari cyemerewe kwakira inkino mpuzamakungu muri izo nkino za afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo uwo mugwi wo mu ntara ya gitega nawe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa imbere y'umugwi wa al itihade tripoli wo muri libiya urukino rwo gusubiriza rukazobera muri libiya igenekezo rya cumi n'umunani za kuno kwezi urongoye uwo mugwi venerani kazohera akaba yemereye abakinyi biwe miliyoni mirongo itatu mu gihe bosezerera uwo mugwi wa al itihade tripoli mu gihe flambo du centre yabyitwayemo neza umugwi wa bumamuru wowo ntiworohewe muri etiyopiya uwo mugwi wo mu ntara ya cibitoke ukaba watsinzwe ibitsindo bitatu ku busa n'umugwi wa fazil kanema wo mu gihugu ca etiyopiya muri izo nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo biraboneka ko no ku rukino rwo gusubiriza utazoroherwa na rya nawe nyene utegereza gukinira mu gihugu ca tanzania aho uburundi bwakirira inkino mpuzamakungu haraheze imyaka irenga itanu atamugwi wo mu burundi urenze intambwe ya mbere mu nkino za afurika zihuza imigwi abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu burundi bamenyesha ko ihiganwa buri mwaka ritakaza abakinnyi benshi baja gukina mu bindi bihugu bigatuma imigwi myinshi itakaza inguvu bamenyesha ko mu gihe hakiranga ubukene mu migwi y'uburundi bigoye kugumana abakinnyi baba bari ko bararonderwa n'imigwi y'ifise yo mu karere canke ya buraya buri mwaka abakinnyi barenga cumi barava mu burundi bakaja gukina mu makungu iyo migwi rero yariko irakina inkino za afurika ntiyabujije ko ihiganwa ribandanya ku ndwi igira gatanu kuri uno w'imana igitega musongati yanganije na burundi sport dynamique ubusa ku bundi umumenyereza wa burundi sport dynamique jumayine niyo nkuru naho atashoboye gutahukana amanota atatu arashima uko urukino rwagenze je nibaza ko twaje kurondera inota rimwe twarironse kuko ugiye gukinira iwabo n'abandi ukuyeyo inota rimwe uba wakoze twe rero twaje kurondera inota rimwe imana yafashije twarironse urabona muri shampiyona uronse inota rimwe uba wakoze uba wagerageje shampiyona riregeranye amanota aregeranye umwe wese ariko ararondera amanota kugira ngo aduge rero uronse inota rimwe uba wakoze uwo mumenyereza wa burundi sport dynamic amenyesha ko ihiganwa rikiri mu ntango kandi rigoye cyane kuko imigwi nka yose isa n'iyinganya inguvu asaba abarongozi b'umugwi n'abakunzi bawo kumuha umwanya bakiyubaka akizera ko mu minsi iri imbere bazobashimisha ihangiro dufite icya mbere ni ukubaka umugwi urabona ko umugwi uvuyemo abakinnyi icumi kugira ngo usubirize abandi icumi bace bafata ingendo nziza ingendo ishemenga ukuntu umugwi wahora mu shampiyona iheruka n'ivyo ukunda n'ivyo buko nyene abakunzi ba dinamike n'abarorezi b'umupira mu maci zikurikira bazoguma babona dinamike igenda ihinduka iba neza mu zindi nkino zabaye buja city umugwi w'igisagara ca bujumbura watsinze atletico new oil muyingi ibitsindo bibiri ku busa rukinzo umugwi w'igipolisi c'uburundi watsinze egre noir y'imakambi ibitsindo bibiri kuri kimwe vitaro yanganije na top junior igisindo kimwe ku kindi olympic star y'umuhinga yatsinze kayanza united ibitsindo bitatu kuri kimwe mesaje ngozi nayo yatsinze tigre noir igitsindo kimwe ku busa desire atungimana kigali ijwi rya amerika reka desire hatungimana ukoregwe mu ngata na jean claude munyandinda atubwira agezweho mu gisata ca siporo mu rwanda ejo bundi kuwa gatandatu amakipe abiri ahagarariye u rwanda mu marushanwa ya afurika y'umupira w'amaguru yatangiye urugendo rwayo mu majonjora y'ibanze kuri stade huye butare mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo ligue de champion ikipe ya apr fc yakiriye us monastiri yo muri tunisiya muri uyu mukino ubanza watangiye isaa cyenda zuzuye ikipe y'abasirikare b'u rwanda yari ifite umukoro wo gutsinda ikabika impambi ihagije izagenderaho mu mukino wo kwishyura uzabera muri tunisiya ku cyumweru tariki cumi n'umunani y'uku kwezi kwa cyenda ku munota wa cumi na karindwi apr fc yabonye igitego cyayo gitsinzwe na ive mugunga iki gitego cy'umutwe ni nacyo cyonyine cyabonetse muri uyu mukino ikipe ya us monastiri yabonye igitego mu minota ya nyuma y'umukino ariko itsinda ry'abasifuzi bari baturutse mu burundi bavuga ko uwagitsinze yari yaraririye ibi byari bigiye gutuma haduka amahane ariko abashinzwe umutekano barahagoboka umutoza muhamed adir eradi n'abasore be ba apr fc bafite inshingano zikomeye zo kurinda iki gitego mu mukino wo kwishyura kugira ngo bashobore gusezerera ikipe ya us monastiri bazabonereho guhinyuza no gucecekesha bamwe mu bafana b'amakipe ya ba mukeba bavuga ko intsinzi ya APR FC yayihawe n'abasifuzi ndetse ko urugendo rwayo ruzarangirira muri Tunisia ngo na moteri y'indege izabajyana ikaba itazabona umwanya wo kuzima ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na US Monastir izahita ihura na National Al-Ahli yo mu Misiri mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation ikipe ya AS Kigali yahuye na Telecom FC yo muri Djibouti uyu mukino ubanza wabereye muri Djibouti warangiye amakipe anganyije ubusa ku busa umukino wo kwishyura uzabera kuri stade Huye Butare kuri iki cyumweru abayobozi b'ikipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali bemeza ko ikipe yabo ihagaze neza kandi ko yiteguye kugera mu matsinda y'iri rushanwa ndetse ikanegukana n'igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda uyu ni umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana twagumanye abakinnyi twari dufite batwaye igikombe cy'amahoro ndetse twongeramo n'abandi ibyo rero ko ari ukwiyubaka mu buryo bw'uko tugomba nk'uko twabivuze twifuza y'uko tugera mu matsinda ya CAF Confederations Cup ndetse tugatwara n'igikombe cya shampiyona kugeza ubu ngubu navuga ko nta kibazo gihari ikipe izakuramo indi hagati ya AS Kigali na Telecom FC izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya nyuma y'iyi mikino ibanza y'amajonjora y'ibanze mu marushanwa ya Afurika hagati muri iki cyumweru twatangiye shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda izakomeza imikino izaba igeze ku munsi wayo wa gatatu ejo kuwa kabiri hazaba imikino ibiri ikipe ya Etincelle FC izahura na Sunrise kuri stade Muganda i Rubavu naho kuri stade ya Kigali Nyamirambo Gasogi United ikazakina na Bugesera FC umukino wagombaga guhuza APR FC na Police FC warasubitswe ejo bundi kuwa gatatu hazaba umukino umwe uzahuza Rayon Sport na Rwamagana kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. AS Kigali yagombaga guhura na Musanze FC ariko uyu mukino warasubitswe. Imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa gatatu wa shampiyona izaba kuwa kane. Ikipe ya Espoir FC izahura na Mukura Victory Sport kuri stade Kamarampaka i Rusizi, kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Gorilla FC ikazahura na Kiyovu Sport, naho Rutsiro FC ikazakina na Marine FC kuri stade Muganda i Rubavu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo byari biremeshejwe na joe diane ninahazwe dushimire diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu yose mwumvise ku izina rya bagenzi banje ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turaza kongera mu bindi biganiro